dususuruke mwabonye ijuru ritanga umwezi banywanyi ba radiyo ijwi ry'amerika ni igihe dieudonne cyubahiro wubakirije yombi nk'ibisanzwe muri gahunda ya dususuruke turi bubane iminota igera kuri mirongo itatu uyu munsi twatumiye umuhanzi Lali jo ubarizwa mu gihugu cy'u Burundi nkaba rero ndi kumwe nawe ku murongo wa telefoni hano muri sitidiyo mirongo ine na kabiri ya radiyo ijwi ry'amerika ikaze Lali jo uraho urakomeye Eh, ndakomeye ndakomeye nta mahoro
ni byiza cyane ni Eh, murakoze. murakoze rwose kuba mumpaye kandi kuno munsi kugirirwa ibakwe cyo gusubira guhabwa mikoro ku, ku radiyo ku isamirizi yanyu kandi natwe biratunejeje kandi si shidikanya ko n'abakunzi b'ikiganiro dususurukiye kuri radiyo ijwi ry'amerika bari bukunde ikiganiro turagirana kandi bari bukunde indirimbo nubwo mpamya yuko abenshi bari basanzwe bazizi wenda reka ntangire gusaba gusuhuza no kwibutsa abanywanyi b'ijwi ry'amerika uwo larijo ari we Eh, murakoze mu bisanzwe amazina navuga yuko nahawe n'ababyeyi nitwa niyinzi jorali eh, nkaba ndi umuhanzi umuririmbyi w'umurundi nkaba ndi umurundi ego nkaba ndirimba indirimbo z'ikirundi navuga yuko atari ubwa mbere mvugiye ku iradiyo ry'ijwi rya amerika nkaba ndi umuntu nkunda abantu rwose niko nabivuga yego rwose kandi ni byiza pe
You know, King, it's a radio man. Peter Simple, Hope Studio, and a mix. Agahinda gahinda n'amaganya mulako gahinda kanyaga nanteye nicyitwa imajyamati abenamba niwatora uturyo twotwo marayika yaba yakubonekeye sitimeshere datashi iwacu mu biyaga bigari Sidimbeshele, oh, sidimbeshele, nakashi wacu mu biyaga bigari.
izo ngoma zinikije nizo zibimburiye gahunda ya dususuruke uyu munsi akaba ari iza Lali Jo mu ndirimbo reka ntahe none Lali Jo muri iyi ndirimbo uragira uti reka ntahe nsubire i Burundi aho nataye urudoki ni wowe washakaga gutaha cyangwa ni abarundi bagenzi bawe wasabaga gutaha bwira abakunzi ba Lali Jo ubutumwa washakaga guhitisha n'abo wifuzaga ko bugeraho Eh, ubutumwa buri muri iyo ndirimbo ya reka ntahe ubwo ni reka ntahe nsubire i burundi iyo nataye urudogi Eh, ni indirimbo navuga yuko ihamagarira abarundi gutaha uburundi murazi yuko bwaciye mu makuba mu ngorane nyinshi z'intambara zitandukanye hari abarundi benshi navuga yuko babuvuyemwo bagahunga bakaba impunzi mu bindi bihugu bitandukanye ibihugu bibanyi cyangwa ahandi rero rero navuga yuko intambara yabaye nkiri mutonya nabyo narahunze mu bandi nari nkiri muto mugabo njye natahutse mu ba mbere mu busanzwe naririmbye ibyo nabayemo hama ndirimba mpimiriza abandi barundi barundi bene wacu gutaha kandi bakaza twubakira igihugu hamwe navuga yuko hari abagenzi benshi twakinana ntasubiye kubona basigaye mu bindi bihugu mu buhungiro iyo twahungiye na twebwe nka- nka- nk'impunzi rero bituma ndirimbo rurimi kuko gushyika n'uno munsi ni benshi batarataha Si- naririmbye ndirimba ndirimbira njye nyine ku gatoki wanjye ariko naririmbye mesaje ndayoherereza no ku bandi barundi boba bari hanze mu kindi gihugu ndaba- ndabasaba gutaha kugira ngo begere igihugu cy'amavukiro dushoboye kucyubakira hamwe ego
urakoze cyane nyuma y'aho iyi ndirimbo isohokeye abantu bagatangira kuyumva hari ababa baratahutse hari abo waba waramenye mu bo mwabanaga mu buhungiro babashije gutahuka cyangwa mwabashije kuvugana bakimara kumva indirimbo Eh, hari abo tuvugana bari za belgique bari hehe benshi baravuga ati "Iyi indirimbo kenshi tuyumvise tuca dukumbura uburundi turakumbura mu burundi mugabo umuntu amaze kuja hanze agafata imirimo yo hanze si, si bose bi- bibaza kugaruka ko amaze kwagura akarere akaja mu bindi bihugu ugasanga yaratanguye imirimo yihonye canke gutyo biragoye kugira ngo ashobore kugaruka mugabo benshi bishitse baragaruka mu burundi benshi turaganira baragaruka hari abashoboye kuronka ubwi- ubwenegihugu bw'ibihugu barimwo be- bo- novuga ko bahungiyemo umva biragoye kugira ngo bashobore kugaruka bagume mu burundi mugabo iyo bishitse baraza ku- kuramukanya mu gihugu cyabo benshi turahura tukaganira ego hariho n'abagarutse mu mice itandukanye ururembo rwa mesaje yagiye ishikira bamwe bamwe mu- mu mice itandukanye niko nobisigura
Rise Production Ready Joe afise amajwi Kino Masubi. Sijui nianzie wapi. Hey, I don't know. You look at me, papi. You're so beautiful. Let me admire you, my baby girl. Believe me, mimi mi, ninayekupenda. Please me and tease me, mbali usije kwenda. Wallahi, na ni confused. Zaidi na inai, sitaki ni kulose. Kolo, kolo, kolo, kolo. Ah. Kolo, kolo, kolo. You the angel of my eye. I will love you till I die, till I die. I will never be far from you. Due to the love you give me, ooh, because no one else will ever take your place. You are my number one. You are my sunshine. No, oh, oh, oh, no, no, no. You are one and only to get off my choice. You will never be lonely forever. We go close. The way you treat me, nobody can do the same. Come and kiss me, then we play it again. Huh? Again and again. I've been to many places and so many faces. Don't you worry, nobody will take your place. Sometimes I go astray, you show me the way. Baby, don't care whatever they gon' say. My love for you grow day after day. God be my witness. You the lows I can never replace. Huh? You the love of my life, all that I have. Let me make you my wife, I'm a dime you the F. I promise I will never let you go. I will grab your hand, you will never fall. Uh, come and touch my soul. Everything, baby's under control. Yeah, sing to her, Rally Joe. I wanna give her love she never had before. You the angel. You the angel. I will love you, I will love you till I yari Lali Jo afatanyije na Rajab mu ndirimbo bise Apo ngikorera mu ishami cyangwa igisata cy'igiswahili najyaga nkoresha ibiganiro wagiranaga na mugenzi wacu Sunday Shomari mu kiganiro cy'urubyiruko cyangwa urwaruka kuba rero twagize amahirwe yo kukwakira hano mu gisata cy'ikirundi n'ikinyarwanda ndagira ngo nkubaze ubutumwa ufitiye urwaruko rw'abarundi n'abanyarwanda Eh, ubutumwa nubwira urubyiruko cyangwa urwaruka mu rurimi rw'ikirundi icya mbere cy'ibanze ni uko bokwiyumvanamwo bisigura kugiranira ubumwe Mm, kwa gukundana atawurabye icyo umwe ari iki cyangwa kiriya ikintu urabye ubutandukane bw'abantu ukuntu bumeze mugabo hamaze kubaho ukwiyumvanamwo hagati yabo nuba yuko ku- muri uko kwiyumvanamwo hokorwa hovamo ikindi kintu ciza eh, nubwo iti cyufasha bose kigafasha n'u- n'u- n'uburundi niko novuga ku ruhande rw'iwanje hama sinzi ko washoboye kumbaza ikibazo utumbereje kugwaruka rusanzwe cyangwa kugwaruka ru- ru- ruririmba si- si- sinzi i- i- icyo washatse kuvuga Nu- n'urwaruka Urwo ruhande.
eh, n'urwaruka muri rusange ariko birumvikana cyane cyane urwaruka ruririmba kuko ah, aribo Yego.
ubarizwa akaba ari nabo muhora kenshi urebye mu ka- musangiye umwuga n'urwaruka urebye ah, ruririmba ariko bitavuga yuko n'urwaruka muri rusange impanuro cyangwa inama watanga nabo yabagirira akamaro Eyo, mwe nibyo urazi yuko no muri sosiyete ata- atagukundana sosiyete iragwa hasi niko nobivuga musanze mubizi murankuriye Eh, nabivuze navuze nti igikenewe ku- ku- kugwaruka ni urukundo ni bwa bumwe bwihanira ubumwe kwiyumva namwo ibyo nibyo bizotuma habaho n'iyindi ntambwe bibyara iyindi ntambwe ushobora gutera rugashika n'imbere ku buryo n'urundi rwaruka ruzovuka mu nyuma eh, urwo rwaruka ru- ru- rurubera nk'izuba niko nabivuga hama ikindi sino sinoreka kutareka ku- ku- kurutera intege kuko ibikorwa nuvuga ko bariko barakora vya muziki nobabwira ni courage sana kuko ugwaruka muri iki gihe ruriko gukora muzike imeze neza imeze neza muziki iryoshe muzike novuga yuko ariko hanini icyo nuhanura ni uko bukora muziki irimo impanuro imiziki umuntu ashobora kumviriza akumva ko harimo mesaje niyo miziki nuvuga yuko ari ya miziki iramba itigera ibora miziki yamaho miziki igumaho miziki yama yumvirwa mu matwi y'abantu idatakara nicyo kintu njyewe nuhanura urwaruka hanininya kuko si bose nuvuga ko bandika indirimbo zirama zifata igihe kinini zidatakara mu mu ndwi imwe cyangwa mu kwezi kumwe nicyo no- nobaha nka mesaje hama nkabatera intege yo gukomeza mu bikorwa byabo kandi babigiremo umugisha ugize uti indirimbo zirama zitanga ubutumwa butuma urwaruka rubasha kugira icyo rugeraho reka twumve indirimbo umusore mu kanya ndakubaza akabazo kuri iyi ndirimbo
ntako batakize iyo baba banyicucu n'abakensi ku manuro bakurakurana mu kumuhanura ewe kukira icyumba k'itumba birababaje birababaje birateye agahinda Uwaseruka wese yaramwiyamamura ati "Nipishire, nitoleye, nitoleye, nipishire." Ubiyomenya isigaye ari imusanga nk'umugenzi w'umutima. Iyumve namwe, iyobora. Content, record, content, record. byavukana batagira aho bakika umusaya birirwa mu ibarabara batanubaraba ngo abahe ni gwere ukibona umwana ari mu ibarabara siyo aba yabishatse aba yahuye n'ingorane zitandukanye kora icyiza uzabwisanga imbere
muri iyi ndirimbo uwo musore uririmba yaba ari inkuru yabayeho cyangwa ni ubutumwa washakaga guhitisha wabwira abakunzi badusurikiye muri make isano hagati y'uwo musore uririmba n'undi wese waba ameze nkawe mu buzima busanzwe Eh, mu bisanzwe umu- umu- umuririmbyi nkanjye ndiko ndandika ururirimbo hari igihe nsanga nanditse ku biba byanshikiye hari igihe nsanga nanditse ku biba biri mu kibano yaba ari inkuru numvise ku bandi yaba ari byo nabo- nabonesheje amaso rero mbwabo iyo ni mesaje nashatse guha abandi bivanye n'inkuru numvise yashikiye Eh, bamwe bamwe mu bana bigeze kubaho ari abakire mugabo ugasanga babyitwayemo nabi Eh, mvuze ati umusore gisare eh, ni wa muntu nuvuga ati ahanugwa ntiyumve akabandanya akora amafuti akabandanya yitwara uko yigombeye ku buryo haza ijambo ukavuga ati mbega we warasade umuntu utagihanurwa ni ukuvuga ibyo akora biba bire- birengeye ubwenge bw'abantu akibaza ati uyu muntu arakomeye cyangwa ubwenge bwaba bwara- bwaragurutse ni ibintu nk'ibyo navuze ni uh, umusore gisare yajyana n'uwa- n'uwabonye haza ukwicuza mu nyuma kuko mu nyuma ni ni- ni isware igenda ikurikirana ni uwa yuko yabayeho avukana na bene wabo mugabo aba- abaho mu matungo y'umuryango hagera igihe ababyeyi barapfa aca abyitwaramo nabi aronona amatungo batoye ibiwe ntiyabitwararika akwegana ni- ni- ni- n'indaya byinshi byinshi bitandukanye ku buryo hageze igihe anagwara arasinzikara ubuzima bumera nabi arapfa umva abamuhanura bose yabatera akagere avuga ati nta n'umwe yumvire yaha amatwi yavuga ati nimundeke nimumbise mwirekere ndazi ibyo ndimo umva isi ikiramuhindukirira bicara ibibindi niyo niyo isura nashatse kugira irimo n'impanuro mpanura imisore itandukanye yego urakoze kuri izo mpanuro uhaye rwaruka none gatoya gatoya na- na- n'abaciriyemo Mhm.
ni- ni ikintu navuga yuko twese twese twakuze twumvira abadusumba ah, batuboneye izuba ni ukuvuga ngo umuntu akuze agukurira amaze kuguhanura akakwereka ati iki kintu uri kurakora si cyiza akwerekeza ati ca ngaha ntumwumvire buriya oh, bivamo ibindi bintu bitameze neza bivamo umuvumo niko nubivuga Mm, rero urwaruka noru- noruhanura kumvira aba- a- abarukuriye ahanini hari igihe usanga urwaruka rw'ubu bwogo umuntu ahanuye asha bamutera akagira avuga ati ah we ni- ni- nutureke ibintu nk'ibyo mugabo ntibyari byiza tureke kuza duca bugufi tukumvira impanuro z'abaturuta kuko bo baba bazi byinshi kandi bamaze guca muri byinshi tutaracamwo nico novuga nshuti banywanyi dusurukanye muri iki gitondo ndabibutsa ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika itangariza washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dusurukira akomeje
ndashimiye poromizike yatumye menyekana umusiga ndirimbe nawe
bwa mbere n'ubwira igihe ababa mu buzima kuba mugenda mukesi ikintu cyiza wamwe witwararika impanuro z'abagukunda wamwe wibuka neza impanuro zanjye zikubera umuco ubuzima bwawe zikubera inkingi mu by'ukora byose zigushyira inzira ahumbonagesaka naligeze kuba umuswi ahumbonagesaka naligeze kuba umukubaganyi ahumbonagesaka
bisiba mu kidumbugwe nanakinye mu bisiba mu kinyankonge nanakoresha itopito mu guhiga inyoni hariya nyabunyegeri hariya nyabunyegeri jewe natanguye kuririmba mfishe imyaka cumi y'amavuko mu nyuma atafata ingingo yo kubigira umwuga nta munsi n'umwe nigeze ndawufata n'intenegwe kubera sokuru yambwiye nta mwuga udakiza keretse wo kuroga usokwane witonda usokwane witonda usokwane wicisha bugufi wicisha bugufi uya hano isi twese turi ngezi ibi byose ubona ku isi bisayangana n'ubusa n'ubusa n'ubusa n'ubusa yo usokwane witonda usokwane witonda usokwane wicisha bugufi usokwane wicisha bugufi uya hano isi twese turi ngezi ibi byose ubona ku isi bisayangana n'ubusa n'ubusa narito rusakati kokori ku kimenyetso cy'uko bukeye ukabyuka mu gitondo ushinga ikirenge ku kindi yo utata icudi bw'imarire nakwinanga itoroshi yamara kagumye bagumako ukamanura umaye mutama nzotigendera nzotitwatata imbere icumuta imbere nginzo nakarenga umutwe umwe muri iyi ndirimbo impanuro waririmbanye na kidumu watubwira uko wagize igitekerezo cyo kwifatanya nawe n'icyo waba waramwigiyeho dore ko ari umuhanga kandi akaba n'inararibonye mu muziki aho mu karere k'ibiyaga bigari Eh, mu bisanzwe eh, twebwe nubwo turirimba ngabo hari abadu- hari- hari abadukuriye batubona izuba Eh, ikidumu navuga yuko jewe nakuze ndamwumva aririmba yaririmbiye imbere y'iwanje none umusaza twubaha twese bivanye n'ibikorwa amaze gukora n'aho amaze kugera n'intambwe amaze gushikako Eh, navuga yuko ni benshi ni benshi rwose yensipiye bigatuma baririmba naje novaye ko ndi muri bamwe hagati yabo Eh, hama harabayeho eh, ngo ni ni- ni ihiganwa ni kompetisiyo yabaye mu burundi yikiranwa na guma guma Ni- mu mu rwanda bayita guma guma muganga yitwa primozike ni, ni, ni, ni, ni- ni kompetisiyo imwe primozike na guma guma ni bimwe yari edishoni ya mbere mu rwanda icyo gengira yatwaye king james hama jewe byabereye mu mwaka umwe jewe ca ntwara na jewe edishoni ya mbere ngaha mu burundi rero umuririmbyi yatwaye gumaguma yo ngaha mu burundi ni ukuvuga yuko burarudi ariyo sosiyete ikora inzoga yari yateguye i- i- iyo kompetisiyo Ya, hari handitse yuko ubu wa mbere utsindira iryo higana kuko twahigana n'ubu- n'uburundi bwose n'abarinzi bari mu burundi bwose wahigana nabo adoca arihigwa indirimbo n'umuririmbyi kanaka ibyo byarabaye rero ah, baca bamwungika muri kenya nairobi gusurana nawe iyo ndirimbo mugabo bitaraba ibyo nari nsanzwe ndiyo mbayo na- ni ukuvuga iyo kom- iyo kompetisiyo nayigiyemo ari uko mvuye nairobi nje mu burundi Eh, hanini twa na biwiwe twari twarabanye mbiwiwe ni byinshi nuvuga yuko namwigiyeho bitandukanye bivanye n'uko nari ndamuzi nko mu tama muri muzika eh ni ibiteramo byinshi twajyanyemo ngenda nda- niga i- uko- uko i- inyifato ye imeze uko aririmba uko avugana na- akominikana n'abantu akominikana na pibulike hari ibiteramo bitandukanye twagiyemo mu rwanda byo kwita izina hari n'igi- bitandukanye bishyika kuri bi- bitatu igihe nari ndi muri kenya hari n'igiteramo cyabaye muri stade amahoro kigeze kuba ku- kuzamwo binimani ngira baravyibuka ico gihe nararirimbye na jewe eh, baramfata n'amaje bamenyesha amakuru i kigali rero ngarutse mu burundi ninacenja muri muri iryo higanwa mvuwa mbere baca bansubiza muri kenya kuririmbana na kidumu rero ca twandika iyo ndirimbo eh, indirimbo vyitwa yuko we ari umwami naje nkaba umupurensi akaba ariko ampa impanuro z'ukuntu nkwiye kwitwara ku bijyanye n'iby'isi eh, message iri muri iyo ndirimbo hanini murayumva uvuga ati uzokwame witonda uzokwame wicisha bugufi kuko ibyaha ku isi ibintu nk'ibyo Eh, nshuti banywanyi dusurukanye muri iki gitondo ndabibutsa ko iyi ari radiyo ijwi rya amerika itangariza washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda usibye kudukurikira kuri radiyo mwadukurikira no kuri interinete mukoresheje wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri facebook instagram ndetse na youtube mwakoresha radiyo yacu voa
Icyumba ziyobakiye MA Production nitwa ralijo nkaba ndi umuririmbyi w'umurundi abasaba kumviriza ikiganiro dususuruke gikorerwa ku ijwi rya amerika murakoze icyarikiye ibw'inyama wanjye mutima Eyisafaniye umunsi kanongere ngushimire Larry Joe ku bw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika mu kiganiro cyiza kandi ntashidikanya ko kiri bunogere abakunzi badusurukiye tujya ku musozo ndagira ngo ugire ubutumwa uhitisha ubwire abakunzi bawe abakunzi b'ikiganiro dusuruke n'iki ubahishiye koza ndashimye abariko barakurikira ikiganiro dususuruke bahevye ivyabo bahevye akazi kumbure bari kuru- kuba baruhutse mugabo bariko barakurikirana ikiganiro Eh, novuga yuko hanini yaba abanyarwanda yaba abarundi twese turi bamwe icyo ndabasaba ni uko boza barakurikirana n'ibikorwa by'iwanje kuri cano y'iwanje ya youtube kuko navyo nyene biramfasha biramfasha kandi birantera intege hama Bibu- bibutsa uburyo bayigeraho chano iwaje ni ralijo instagram ni ralijo official kuri facebook yashobora kunyandikira ni, ni ralijo nyene navuga yuko ni- ni ni rya zina riguma rigaruka kuri chano yanje hanini ukurikiranye ibikorwa by'umuririmbyi kuri eh, ntudenya chano ya youtube ni ikintu kimu- kimutera intege rwose bivanye n'ukuntu bigaragara yuko akurikirwa n'abantu batandukanye kandi ba- ba- ba- benshi Eh, ndabasabye yuko mubandanya mugira subscribe kuri channel yanje n'ama comment ku bikorwa by'iwanje kandi vuba ngiye gusura n'izindi ndirimbo zitandukanye nubwo nari maze igihe ntariko ndasura mugabo nari mu myiteguro y'indirimbo kuko ntivyoroshe ni ibi- ni akazi katoroshe buriya nk'uko ubuzi bundi busanzwe butoroshe nico nobasaba hama nkabasaba kenshi kuza mukurikirana ikiganiro nk'iki mu mwanya mwiza kuko navyo nyene biratuma mumenya amakuru atandukanye y'abaririmvyi cyangwa y'urwaruka rutandukanye yego murakoze rwose urakoze rari jo tumwa nizere ko bwabagezeho babwiye yuko bahishiwe mu minsi iri imbere uri buze gusohora indirimbo ubwo barahishiwe kandi ikaze nanone kuri radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro muri isanga igihe cyose izo ndirimbo zizaba zabonetse ntuzatinye kutumenyesha ngo tuzigeze ku bakunzi bawe murakoze rwose ndobikora kabisa
hari umunsi runaka umunsi utazi ntabyo utibuka undi utirinda uko ibihe byagiye biba ibindi sinari nzi ko wewe waserutse ko nk'akazuba ko mu mutwe nahora ngena naziyonja niyoga usenda usera ko mwari inyota zosera gusumba y'umusarara you are the best for me so gukunda tiracyane rwose turibane natwe gafana natwe mbarola itabaki na wewe sambamba
aha rero niho ingoma muri dusuruke y'uyu munsi zihumurije reka dusoze tubifuriza wikendi nziza kandi tubararikira ibindi biganiro bya radiyo ijwi rya amerika biri buhite mu masaha ari imbere yari dieudonne cyubahiro wateguriye kandi agashyira hamwe ikiganiro cya dusuruke cy'uyu munsi naho ubutaha mwirirwane amahoro n'amahirwe